iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi nabibabwiye muri kumwe nanjye edi rwema hirya no hino mu rwanda no ku isi hakomeje ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi ibaye ibikorwa kenshi biherekezwa n'indirimbo imivugo amakinamico n'ubutumwa bunyuze mu bishushanyo mu kiganiro muri sanga uyu munsi twari twabatumiriye umuhanzi uririmba Dieudonne munyanshoza wamenyekanye cyane mu ndirimbo zo kwibuka abapfuye bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane turacyamushakisha kuri telefoni naboneka turaza kumwakira ariko hagati aho turaza no kuba tuganira namwe bakunzi bacu hirya no hino mutubwira uko mubona uruhare rw'abahanzi cyangwa se uruhare rwa muzika mu bijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bigeze he abahanzi babikora mubabona gute nibyo tuza kuganiraho rero mu kanya
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
turibuka umuryango wa karenda porosiperi wicanwe n'abana be aribo namuhoranye sharire nyuma yo kurokoka yahungiye burundi bamusangayo baza bamwica urw'agashinyaguro kugera mu rwanda aho bamukuriyemo umwuka hafi y'aho papa we yigishaga turibuka twahinganye iki morise turibuka mwemerere uwi twibuka na muhire alegisi bamukuye i burundi aho yari yarahungiye nyuma yo kurokoka kuri paruwasi ya nyabitimbo abicanyi bamutemagurira mu mugezi wa ruhwa nawe turamwibuka ry'umugabe n'umuryango we kayiranga adiriye na ry'umugabe noruberi na bizura ari we aruberi turazirikana kayijamahe n'umuryango we jean marie vianney bitaga hejore hakiza imfura na bigira imfura mwatashye gitwari tuzabibuka iteka turibuka n'izindi mfura zaturutse igikunda mvura tabaro razaro na nyabyenda zakariyasi radiyo ijwi ry'amerika iyo ni indirimbo nyabitimbo y'umuhanzi diyodone munyanshoza uyu muhanzi niwe twari twifuje ko tuganira uyu munsi ahanini tukaganira ku ruhare rwa muzika ah, mu kwibuka kwibuka jenoside ah, yakorewe abatutsi muri iki gihe harimo kwibukwa ku nshuro ya mirongo itatu ibaye mu rwanda mu gihe tugitegereje ko wenda twagira amahirwe yo kumubona turaza kuba twakira abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino aho muri reka duhere kuri sitizeni wiriwe neza
Rwe neza Edi Rwema yego uri hehe
Eh, ndi i Kigali mu Rwanda amazina ni Marcel mariseri ni amahoro
yego ni amahoro turashima yego uyu munsi ah, twari twifuje kuba turi kumwe n'umuhanzi diyodone munyanshoza afite gahunda nyinshi cyane cyane zijyanye n'ibihe byo kwibuka kuko hirya no hino baramutumira kugira ngo aherekeze ibikorwa byo kwibuka ariko nko kuri wowe ndibaza- ndibaza ko munyanshoza umuzi ah, ndetse uzi n'abandi ah, baririmba indirimbo zijyanye no kwibuka kuri wowe izi ndirimbo zigufasha gute muri ibi bihe nk'ibi
Eh, murakoze cyane ntekereza ko ubutumwa butangwa mu ndirimbo kubera ko indirimbo zifatwa mu mutwe na benshi bituma amateka y'agace diyodoni munyanshoza ari kuririmba iyo wici- wicaye uri kumva za ndirimbo ukajyana intekerezo kure ugakurura intekerezo ubasha kongera kumva neza imiterere y'uko hari hameze noneho wayihuza n'uko imeze ubu ngubu y'aho ngaho yaririmbaga ugahita ubona urugendo rurerure rw'ibyo leta yakoze aha ngaha ndaguha wenda nk'urugero eh, rw'imwe mu ndirimbo ya munyanshoza Dieudonne yise imfura zo ku mugote iyo abivuga akagenda arondora amazina ariko mu ndirimbo wenda hari agace avuga ngo mbe mukuzagara na Loyizi Wiliyamu Shantari Teofile na Mushimire Mukabayisenge Mutesa na Angelike mudusuhurize rurangwa na bene imfura ahita akurikizaho amagambo y'umubyeyi ngo wategaga abantu ibisage noneho akarondora ayo mazina mu ndirimbo kubera ko kera rero bategaga amasunzu ababyeyi ba kera ndetse n'abagabo uhita wumva ko hari hari umuntu uzwi nk'aho ari byo akora noneho nawe wasura icyo gihe ugahita ubona ko jenoside yatwaye imbaga ya nyamwinshi itabarika indirimbo rero ni indirimbo ifatwa mu mutwe batoya ifatwa n'abantu bakuru noneho mu guherekeza abantu mu bihe nk'ibi byo kwibuka mu gihe umuntu ari muri meditasiyo yicaye ari wenyine ari gutekereza ku byabaye mu gihe muri iki gihe hariho ubumwe n'ubudaheranwa mu gihe tujya tubona abantu birega wakumva ngo yari kwirega ari kwemera icyaha yaje gusaba imbabazi I- bitwereka niba umuntu asaba imbabazi ni ukubiha ku mutima kubera ko wazirikanye amagambo ari muri ya ndirimbo ukumva na wa muntu ibyo avuze ukabihuza ukavuga ati ibyo ari byo byose nibura imbabazi asaba zimuvuye ku mutima Mm, hanyuma Marise- Noneho- mariseri ah, ah, akarusho muri izi ndirimbo ah, za munyanshoza ah, zifite ni uko kenshi na kenshi usanga yibanda ku mazina y'abantu n'imisozi ibyo bi- yego a- akamaro bifitiye cyane cyane abazumva cyangwa se abantu baba barakomotse kuri iyo misozi abavandimwe b'abo bantu abavuga ah, kangana gute
icya mbere um, akamaro ka mbere mbona nkanjye ku giti cyanjye Mm.
uhi- uhita ubona ko jenoside abantu bavuga ko yari impanuka ntabwo yari impanuka kuko ntabwo impanuka yaba ngo ihite ikwira mu gihugu cyose icyo ni icya mbere icya kabiri araririmbye nyaruguru aririmbye bigogwe aririmbye kivugiza ya kigali yagiye mu bugesera bikuraho urujijo rw'abapfobya jenoside bavuga ko iti- ko itategwa ahubwo yatewe n'ihanurwa ry'indege ya habyarimana kuko ntabwo ikintu kiba gitunguranye bagihita gikwira igihugu cyose mu mezi atatu gusa iyo rero agiye ku musozi w'ibunaka ugasanga igihugu cyose kirazengurutswe kandi ubwo si we wenyine ba senderi barahari ba bonone barahari bari kuri bari gukora indirimbo kandi zi- nazo ziri ku yindi misozi mesaje ya mbere ivamo uhita ubona ko ze- jenoside yari yarateguwe atari igihimbi cyagwiriye abantu mesaje ya kabiri uhita wumva akarengane k'abantu batikiriye muri jenoside yakorewe abatutsi kubera ko amarisite yabo nk'uko hajya batanga ubuhamya babashije kurokoka ba- turavuga ngo bari barakoze amarisite ubona ko ari ukuri kubera ko ya mazina aba yari aho ngaho noneho wenda bamwe mu babigizemo uruhare bakaza kwirega ari nabo rimwe na rimwe bagenda batangaza amazina y'abo bishe n'aho babiciye n'uburyo bari barabiteguye Eh, numvise nu- indirimbo nu- wazumvishe neza zishobora guhita zikuraho ikinyoma kivuga yuko jenoside itateguwe numvise uzi no kuririmba indirimbo ze nyinshi urazizi ariko ah, wa- wabivuze kandi yaririmbye indirimbo nyinshi aririmba imisozi myinshi aririmba ibice bitandukanye by'u rwanda aho jenoside yagiye ibera aririmba abantu Ah, nkawe kuri wowe ku giti cyawe indirimbo muze ikunyura kurusha izindi ni iyihe
bo ngewe harimo indirimbo eshatu ze nkunda Mm.
numva nkongera nkazumva n'ubu ngubu ndi kuzituranga nk'inshuro makumyabiri ku munsi Mm.
hari indirimbo bita bigogwe iribuka Da- ah, du- duhe- duha agace kayo ka- ga- ga- gatoya nubwo utari munyanshoza ariko numvise uzi kuririmba
agace kayo gatoya hariya haravuga ngo magaza hirengeye imuhe na muhungwe ntereye amaso mu bihe bya kera abawe bigogwe basangira byose jenoside itari basira abadacumura ako wenda ni agace ka mbere ni ko itangira Mm, wari uvuze Hanyuma- wari uvuze eshatu eh. iya kabiri ni iyi hanyuma Eh, tukureke du- twakire n'abandi iyi ngiyi ki- kivugiza kivugiza ya kigali nayo atang- atangira avuga ngo kenshi ibitekerezo biraterura nkagana hirenge nkaguranga amaso kivugiza ya kigali ukanyuzura nkajyana nawe mu bihe byakubabaje hanyuma n'iriya nahereyeho imfura zo ku mugote ni indirimbo zigenda zigaruka neza neza neza ku mateka ku buryo ushobora kwicara ukazumva ukavuga ati ibi bintu ushingiye uko bimeze uko bivugwa umubare w'abapfuye utangazwa umubare w'abaciriwe imanza kandi bakabyiyemerera ku giti cyabo izi ndirimbo zakabaye zumvisha abantu ko jenoside atari impanuka ahubwo yateguye kuko ntabwo ikintu cy'impanuka cyahita gikwira igihugu cyose mu mezi atatu gusa Ah, hanyuma ah, marcel ah, ah, akabazo k'amatsiko ufite imyaka ingahe
njyewe ubu tuvugana mfite mirongo itatu n'imwe ndayuzuza muri uyu mwaka sindayuzuza mirongo itatu kuko n'une jenoside yabaye ifite imyaka itatu Ye- jenoside yabaye ufite imyaka itatu wari ukiri umwana muto wari ukiri uruhinja eh, ariko ibyo ari byo byose uru rugendo rw'imyaka mirongo itatu ah, wararukurikiye ah, nkawe wari ukiri umwana ukaba ubu ngubu ugiye kuza hafi imyaka mirongo itatu n'ine urwo rugendo u rwanda rwanyuzemo abanyarwanda banyuzemo mu myaka mirongo itatu ishize waruvugaho iki kuri wowe ruvuze iki warubonyemo iki
urugendo rw'imyaka mirongo itatu ndobonamo mu bice bitatu igice cya mbere ah, hari ubutwari bw'ingabo zafashe igihugu buriya eh, mu rwanda ntabwo amoko yaracitse ubu twese turi abanyarwanda nta muhutu n'umutwa nta mututsi ubamo ariko ubwoko bwari bwiga ubwoko butahigwaga ahubwo bwo bwahigaga abandi bukwiye gusaba misa yo gushimira imana kubera impamvu ebyiri ngiye kukubwira biratangaje cyangwa bira- bira- biragoye kubona umuntu afata igihugu mu ntambara abantu barapfuye ariko ntagire umutima wo kwihorera kandi afite imbunda ashobora kukurasa icyo ni icya mbere icya kabiri nk'uko perezida yabigarutseho ejo bundi bikoreje umutwaro wo gutanga imbabazi ku barokotse jenoside uyu munsi hatabaho gutanga imbabazi iyo hatabaho gutanga imbabazi iyo hatabaho kuma- ku- kumanura umunwa w'imbunda gucecekesha umunwa w'imbunda ngo nabo iyo baza bakihorera ntibanatanga imbabazi u rwanda mubona uyu munsi nta- nta- nta n'urwo- nta n'urubaruba icya gatatu ndeba mu ishusho y'ejo hazaza uyu munsi kuba ufite pasiporo y'aba- y'amu- ya- yo mu rwanda ku bantu batembera cyane ndahamya wabindusha kurushaho kuko ubu pasiporo nyarwanda aho iterambere ry'igihugu rigeze uburyo igihugu gikungahaye ku bikorwa remezo uburyo igihugu kidaheza mu rwanda ntabwo hakiga umwana w'ibunaka mu rwanda ntihakibona akazi umwana w'ibunaka ibyo byose bikwereka imiyoborere myiza ishingiye ku bafasha igihugu kiriya gihe efuperi inkotanyi yaje ikabohora abanyarwanda itabohoye igice kimwe igaterurana bitandukanye na politiki yariho kera imyaka bo ni ibintu nta- ntabwo wabivuga ngo bwire buke wabivuga bukira bugacya ukwezi kugashira ukundi kukaza kubera ko eh, tujya tubona no mu bihugu bidukikije nje- deja ni n'ubwa mbere nabona perezida ufite umugore ufite abana bakuru bize ugasanga umugore nta minisiteri ayobora ugasanga umwana nta minisiteri ayobora ahubwo ejo bundi nawe yari ari mu bashinzwe umutekano umuhungu ni umuhanda citiyu yambaye ya myenda So, ni- ni ibitangaza ibi ngibi bahake uretse mu rwanda muri afurika nta hantu ushobora kubona abana ba perezida wumva ngo ni abagabo bakuru b'ingabo abandi ukumva ngo ni abayobozi b'ibigo by'amapeteroli ariko hano mu rwanda ni ikimenyetso cy'uko ubutegetsi bw'u rwanda atari ubwami ahubwo buriya bano bantu wumva barasesereza bavuga batuka u rwanda abayobozi babwo baterwa isoni no kubona igihugu kivuye mu ntambara cyaramaze kubatambukaho mu iterambere kandi bigaragara ko imbere ari heza Ni- icyo kuvuga muri myaka mirongo itatu ni ibintu byinshi cyane bwacya bukije
mariseli nagira ngo ngushimire cyane rwose kubw'akanya waduhaye n'ibyo bitekerezo byawe ugejeje ku bakunzi b'ijwi ry'amerika urakoze cyane
murakoze mariseli yari abikomojeho mu kanya ko ah, ah, mu ndirimbo akunda harimo indirimbo twarabakundaga iyi ni indirimbo y'umuhanzi diodone munyanshoza niwe twifuzaga kuba turi kumwe nawe uyu munsi ariko kubera gahunda zitandukanye harimo zijyanye no kwibuka ntabwo turashobora kumubona kuri telefoni ariko reka tubareke mukurikire indirimbo twarabakundaga
twibuke umunsi wanze kwira twibuke ijoro ryanze gutana ijosi ryibasiwe bitavugwa igihugu cyuzuye imiborogo ubwoko bwahindutse icyaha twibuke byabihe bitavugika umuntu arengwa n'ibyo areba ntamurengeza abona n'umwe hirya yicanwa n'uwabahishe uhendahenda ngo mwicwe vuba twarabakundaga turababura ikibi cyanyu tuzacyusa bana rwanda tuzahora iteka turibuka mwarahizwe bimwe by'inkware mwazize ubwoko mutahanze akarere ishyaka cyangwa isura hari n'abaziraga umutungo u rwanda rwacu rwaraguwe abanyamahanga urabuye bari baje bakangata n'intwaro nyinshi zitabaye nyamara mwahotowe bareba bahura bahe
twarabakundaga n'indirimbo y'umuhanzi Dieudonné munyanshoza uyu ni umuhanzi uririmba wamenyekanye cyane mu ndirimbo zo kwibuka abapfuye ba- bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane twari twifuje kuba turi kumwe nawe muri studio uyu munsi mu kiganiro muri isanga kugira ngo tuganire ahanini ku kamaro ka muzika mu bihe byo kwibuka Ah, uruhare muzika yagize mu gutuma abanyarwanda bongera kubana ndetse no gusigasira amateka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ariko kubera gahunda zitandukanye bwana munyanshoza ah, turacyagerageza kumushaka ariko ntabwo turamubona ariko kuri telefoni dufite abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi nabo bafite ibitekerezo bitandukanye ah, bifuza gusangiza abakunzi b'ijwi ry'amerika ahanini ku ruhare rwa muzika mu kwiyubaka no mu bihe byo bya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi kuri telefoni dufite emmanuel wiriwe neza
Mwiriwe neza ndabumva cyane ndi Kampala muri Uganda yego kampala ni amahoro
ni amahoro nubwo tudashoboye kuba turi mu Rwanda ariko ni nahangaha muri diaspora yego Eh, tuba dukurikiranye ibikorwa by'icyunamo kandi tuba tubumva neza cyane Mm. uvuze ko uri, mwakoze uri...
n'ijwi rya Amerika yego urakoze cyane nawe uvuze ko uri i kampala
yego ndi Kampala hano mu mujyi yego hanyuma ah, nigeze kubona ku mbuga nkoranyambaga za x bavuga ko hari ibiganiro bijyanye no kwibuka byari biteganijwe kuri kaminuza ya makerere aho ngaho mu mujyi wa kampala Ah, ibyo byo wowe wabyitabiriye
Eh, ibiganiro byo birahari na gahunda zo kwibuka zijya zigeraho zikaba hari abantu bagiye bagwa baguye ba- baguye mu rwanda ariko bajyanwa na nyabarongo nyabarongo nayo ijya mu kagera be barinda bagera muri lake victoria nabo tujya tubibuka ntabwo baratumenyesha itariki ariko hajya habaho kwibuka abo bantu abantu bakibuka hirya no hino ku isi barimo baribuka ubwo natwe nibo bazatumenyesha Eh, ni- nibaza ko kenshi ibyo bakunze kubikorera ahitwaga mpigi ni hafi ya ikiyaga cya victoria niko bimeze
Eh, niko bimeze niho babikorera yego hanyuma kuri iyi nsanganyamatsiko ya none ku ruhare rwa muzika mu bijyanye no kwibuka cyangwa se gufasha abanyarwanda ah, kwiyubaka kuzirikana amateka wowe ubona uru ruhare rwa muzika urubona ute
uruhare rwa muzika ah, muzika yagize uruhare runini eh, mu gukiza ibikomere by'abantu bari baratewe na jenoside yakorewe abatutsi kubera ko eh, muzika ni nziza icya mbere umuntu ituma agira icyo bita meditation cyangwa se gutekereza bihagije Eh, nk'ubu nk'indirimbo ya nyiranyamibwa yayindi ivuga ngo mbabarengere nte Mm.
Eh, yagiye igira uruhare runini hari indi ndirimbo yindi yavugaga ngo wongere ne nkora iki mbese mbaze nde kubona abarira atakiriho Mm.
biba byerekana nyine ah, icyuho cyasizwe n'abagiye bagiye bapfa bazize amaherere muri jenoside yakorewe abatutsi mu kanya gashize ah, umu- u- undi mukunzi w'ijwi rya amerika mariseli twari kumwe yanyuzagaho ah, akaturirimbira uduce tugufi cyane mu ndirimbo zamukoze ku mutima ahanini zijyanye no kwibuka wari uvuze iyo ya nyiranyamibwa U- ushobora kudu- kudusogongeza mu masegonda make cyane
ya yindi ivuga ngo ndabarejire nyine mbibwire ndunyumva kubona biri ari wowe ari wowe ugiye mbabarengire mbabarengire
urakoze cyane urakoze cyane Ah, ah, wari uvuze ku kamaro ka muzika noneho usubije amaso inyuma ese ah, ubona urwo ruhare koko abahanzi u rwanda rufite ah, cyane cyane rwo guhanga indirimbo zihumuriza abantu zihamagarira ubwiyunge zihamagarira kongera kubana ah, barabikoze ku buryo mubona ko bikwiriye
Ah, baragerageje sinavuga ko ari ku buryo tubona ko bikwiriye baragerageje kuko ah, ingengabitekerezo ya jenoside iracyagaragara hirya no hino sinavuga yuko bukwiriye navuga ko bagerageje bakwiye kongeramo imbaraga cyane cyane mu ndirimbo zihuza abanyarwanda b'ingeri zose Eh, abanyarwanda bakongera kwibonamo mu isura y'ubunyarwanda kurusha uko bakwibona mu isura y'amoko na cyane ko umubare munini w'abanyarwanda ari abakirisito hari umupaseri bita pastanuma akaba n'umukozi mu kigo cya mtn nabonye kuri twitter yashyizeho ubutumwa buvuga ngo dukwiye guharanira ndi umunyarwanda ariko tukongeraho na ndi umukristo twebwe nk'abakristo kuko ari ubunyarwanda ari n'ubukristo ntabwo bitwemerera kuvangura cyangwa se kugira amoko
Ah, hanyuma se e- e- emmanuel ufite imyaka ingahe
mfite imyaka mirongo itatu n'icyenda ni ukuvuga ko jenoside yabaye mfite imyaka icyenda ufite imyaka icyenda
Yego.
icyo gihe iba ah, ibyo ari byo byose wari ufite ubwenge ariko budahambaye cyane wari ukiri muto hari icyo wibuka icyo gihe biba cyangwa se ababyeyi bawe ba- bigeze babikubwiraho icyo gihe wari uri muri uganda cyangwa se waba mu- wabaga mu rwanda icyo gihe
Ah, icyo gihe nabaga mu rwanda gusa ah, bamwe mu miryango yanjye yabaga uganda ariko ikintu nibuka nigeze kubona nigeze kubona ahantu hose ari imyotsi igihugu cyose ubona ari imyotsi amazu yahiye kuko muri icyo gihe hari hakiriho inzu za nyakatsi mbona inzu zose zahiye hari ahantu nigeze kujyana na mu- na- nari ndimo ngenda na murumuna wanjye numva umuntu aravuze ngo ngo ngo uyu muntu ngo ni ngo aba bantu ngo ni inzoka bibaza impamvu batwise inzoka kandi turi abana eh, n'ibindi byinshi nagiye mbona ariko wenda ibyo nibyo nahita nibuka aka kanya aho hari hehe
aho hari mu karere ubu ka nyamagabe ubu ngubu hari muri icyo gihe gikongo bari abantu tugiye gusura hari muri komini bitwaga mudasoma Mm.
ubwo ni ukuvuga mu bice byari byahiye yari mu muri za segiteri za gisanze za buhoro za nyamugina habaye jenoside cyane ku buryo hashize imyaka igera nko mu icumi nta bandi bantu barahatura nyuma ya jenoside urumva ko ah, ari ingorane zikomeye zahabaye O- Emmanuel ndagushimiye cyane kandi natwe dukomeje kubihanganisha muri ibi bihe u Rwanda rurimo rwo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi ugira umunsi mwiza aho ngaho mu mujyi wa Kampala murakoze cyane washington dc turabumva cyane urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ni muri isanga aho muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho turimo kuganira ahanini ku ruhare rwa muzika ah, mu kwibuka ah, jenoside yakorewe abatutsi uyu munsi twari twifuje kuba turi kumwe n'umuhanzi diodone munyanshoza uririmba kandi wamenyekanye cyane mu ndirimbo zo kwibuka ah, ariko ku bw'amahirwe make ah, na gahunda zitandukanye afite ntabwo twashoboye kumubona ariko turacyagerageza haracyari iminota hafi mirongo itatu aramutse abonye akanya yatubwira hanyuma tugamuha amasegonda cyangwa se iminota mike mbere y'uko ikiganiro tugisoza ariko hagati aho turakomeza kwakira ubutumwa bw'abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino ku isi bihoza jean batiste wiriwe neza
muraba neza cyane ijwi rya amerika yego uri hehe
Eh, nitwa bihoza jean batista Mm.
mperereye mu rwanda mu ntara y'uburengerazuba akarere ka nyamasheke Mm. wanatwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook ugira uti muzika ifite akamaro kanini Yego.
cyane mu gufasha abanyarwanda ndetse n'abandi batuye isi muri rusange kwibuka no kunamira inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda Ah, kuko melodiza yazo iba ituje cyane idasakuza ifasha, ifasha uri, uri kwibuka gushyira ibitekerezo bye hamwe akibuka hari n'uburyo haba hakubiyemo amazina n'amafoto y'abazize jenoside bityo bikazatuma batazigera bibagirana bivuze ko ah, muzika ifite uruhare runini cyane muri iki gihe cyo kwibuka kuri wowe bizora bihoza bihoza uranyumva bihoza uranyumva
twatuyowe n'urukundo imfubyi zareka kwigunga abamugaye n'abapfakazi baseke abasizwe iheruheru bamenwe amaganya yimuke twizere niba tuyowe n'ubutwari umunyabyaha w'ubutwari abura ikibi cyanyu tuzacyusa bana rwanda tuzahora iteka turibuka mwarahizwe bimwe by'inkware mwazize ubwoko mutahanze akarere ishyaka cyangwa isura radiyo ijwi ry'amerika twarabakundaga indirimbo y'umuhanzi diodone munyanshoza mu kanya bihoza twari tumuguze kuri telefone ariko aragarutse Ah, bihoza gerageza urambure icyo gitekerezo cyawe wanditse ah, ku rubuga rwacu rwa facebook ahanini ugaragaza akamaro ka muzika mu kwibuka
yego murakoze cyane Eh, nibyo kuko nitwa bihoza jean batista ndi mu rwanda mu karere ka nyamasheke mu murenge wa kagano mu ntara y'iburengerazuba mu by'ukuri eh, jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane indirimbo zihimbwa n'abahanzi zifite uruhare rukomeye cyane mu gufasha twese abanyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange kwibuka jenoside yakorewe abatutsi Eh, kubera yuko nk'urubyiruko jenoside yabaye bataravuka cyangwa se ari batoya birumvikana ntabwo bari kubasha kumenya amateka tutibagiye ko wenda bari kuyabibwirwa n'ababyeyi ariko ahandi bari kuba babasha kuyamenya hari mu ndirimbo ndetse n'ibitabo bigiye bitandukanye byabaye byiza yuko rero hahimbwa indirimbo zigiye zitandukanye zifasha abanyarwanda kwibuka kunama ndetse no kuzirikana ababo bazize jenoside yakorewe abatutsi kanjye nibihereyeho amateka menshi nagiye menya nayamenyeye mu ndirimbo kuko nk'umuhanzi munyanshoza nawe afite indirimbo nyinshi nagiye nzumva zikamfasha zikampa amahirwe yo kuba namenya amateka aranze igihugu cyanjye nkaba mbese nagira uruhare mu kuyasigasira ndetse no kurwanya abayapfobya
wari ufite imyaka ingahe ubwo jenoside yabaga
Eh, jenoside yakorewe abatutsi yabaye ntaravuka kuko njye navutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri birumvikana afite imyaka makumyabiri n'ibiri byumvikane yuko ntari bwamenye amateka yayo wenda usibye ko nari kuyibwirwa n'ababyeyi cyangwa tukayiga mu masomo mu ishuri ariko hari amateka menshi twagiye tumenya tuyakuye mu ndirimbo ikindi ziriya ndirimbo zidufasha hari ukuntu bagenda bashyiramo amafoto y'abazize jenoside yakorewe abatutsi bakagenda bashyiramo ku- ku- ibyo bikaba byafasha ba bandi babuze ababo by'umwihariko bakaba baba babona amashusho yabo bikabafasha ndetse bikabatera umuhate wo kutabibagirwa ndetse no gutuma bazahora babibuka bityo amateka yacu ntakazime imyaka Yego.
makumyabiri n'ibiri wavutse ah, jenoside yakorewe abatutsi imaze imyaka umunani ibaye Ah, uvuze ko Yego.
byinshi wabyigiye ku ndirimbo ndetse ubisoma mu mateka n'ibindi Ah, nk'urubyiruko rw'urungano rwawe ah, muri iki gihe harimo kwibuka ah, mubona mukurikije amateka mwa- mwumvishije noneho mukareba n'aho igihugu kigeze ah, ni nk'iki mwifuza cyane cyane kugira ngo kuko si benshi bakurikirana izi ndirimbo ngo babe bamenya ah, ayo mateka hari byinshi bishobora kuba bibarangaza ni iki cyakorwa kugira ngo n'abazavuka nyuma yanyu bazakomeze kumenya aya mateka kandi bayasigasire
Ah, mu by'ukuri izi ndirimbo niba zi- zi- ari mu bimwe mu byifashishwa kugira ngo amateka asigasirwe kandi twebwe nk'urubyiruko tukaba ari twe rwanda rw'ejo twebwe none turi urubyiruko ejo twari abana ariko none ubu turi urubyiruko ejo nitwe tuzaba turi abapapa b'ejo n'abamama b'ejo birumvikana ko rero harakwiye ko tugira uruhare mu gutuma bimwe mu bidufasha gusigasira amateka yacu bigenda bisigasirwa kugira ngo bibe bitacibwa intege cyangwa se bibe bitakurwaho ni uruhare rwacu nk'urubyiruko rero birumvikana tugomba kwitabira ibikorwa bijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi hari ibiganiro bitangwa mu makaritsiye yacu hari ibikorwa bigiye bitandukanye byo gufasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi nko kububakira kubaremera ndetse no kubahumuriza ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye bifasha igihugu cyacu kugira ngo dukomeze kwibuka jenoside yakorewe abatutsi nakomeje kugenda mbaza abo turimo kuganira hirya no hino ku isi kumbwira nibura indirimbo nk'ebyiri cyangwa eshatu bumva zibubaka cyangwa se bumva zabagiriye akamaro muri ibi bihe byo kwibuka wowe hari indirimbo ikuba hafi ku mutima wumva ko igufasha koko muri ibi bihe
yego hari indirimbo ni nyinshi zimfasha mu iyo ndimo kwibuka hari indirimbo ya munyanshoza diodoni ndavuga ngo
komeza hari indirimbo ya munyanshozi ijya mfasha kwibuka ivuga ngo twarabakundaga turabumvira ikivi cyanyu tuzacyusa bana b'u rwanda uzahora iteka tubibuka iyo ni indirimbo ya munyanshoza ijya imfasha kwibuka hari n'indi ya marigarase ivuga ngo haracyari icyizere mu gihugu hari icyizere mu rubyiruko cyo kongera kubaho kandi tukabaho neza ndabona umucyo utamirije u rwanda mureke guheranwa n'agahinda berwa mubyeyi mwiza rwanda ngo byiyaguhetse by'ukuri ni nyinshi cyane kandi birafasha mu by'ukuri iyo urebye ubona bifite umusanzu ukomeye cyane mu kubaka urwatubyaye bihoza ndagushimiye cyane kubw'akanya uduhaye hano ku ijwi ry'amerika n'ibyo bitekerezo byawe usangije abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino kandi nawe tugukomeza dukomeza n'abanyarwanda hirya no hino barimo muri ibi bihe byo kwibuka urakoze cyane yego murakoze cyane yego radiyo ijwi ry'amerika reka dufate na norbert wiriwe neza urihe norbert
mu rwanda mu rwanda hagana he
karere ka rulindo murenge n'uwo wiyoga umudugudu n'uwashagasha shagasha
yego aho ngaho ibikorwa byo kwibuka byagenze gute
bo ibikorwa byo kwibuka n'ubu biracyakomeje urubyiruko turimo twitabira buri muturage wese ari kureba uko ashoboye aremera bacitse ku icumu kugira ngo babashe kugira ngo nabo bizamure bagere aho bagera kuko barashegeshwe cyane ibiganiro tubifata neza tukumva amasomo yabyo tukumva impanuro zirimo urubyiruko rero urumva yuko ni twebwe dufite umwanya wo gukora cyane twanga ikigande dusigasira amateka kugira ngo ibintu bitazongera kuba
wari ufite imyaka ingahe cyangwa se ubu ngubu ufite imyaka ingahe
bo ubu ngubu ndi muri makumyabiri n'itanu ngewe ubwo urumva nta ni ukuyakurikirana byimbitse cyane
kuyakurikirana byimbitse cyane kandi wari uvuze ko hari amasomo menshi mukura mu biganiro nk'ibyo nkamwe nk'urubyiruko n'iki mwumva mukeneye cyane kugira ngo mumenye neza icyabaye
bo kugira ngo tumenye neza ibyabaye ni uko tugomba kwitabira ibiganiro noneho ikigeretse ku kindi ababyeyi bakadufasha bo ikindi dukunze gukurikirana cyane amateka yo mu bitabo twifuzaga yuko wenda guhera purimeri hajya hajya wenda agatabo wenda buri munyeshuri akaba yaba agafite mu gihe cyo wenda cyo ku mugoroba atashye cyangwa igihe nta masomo yaba afite akagasoma cyangwa se hakagenwa umunsi umunsi wenda nk'umwe mu cyumweru cyangwa se rimwe mu kwezi bagafata nk'abanyeshuri cyangwa se mu nama runaka hanyuma noneho bakabaha icyo kiganiro gicumbikiye ku mateka yaranze u rwanda
noneho tugarutse ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi ariyo uruhare rwa muzika mu kwibuka kuri wowe nk'indirimbo wumva wumviriza ukumva ko ikubatse ukumva ko hari amasomo uyikuyemo ni iyihe ubona muri rusange uruhare rwa muzika ari uruhe mu kwibuka no gusigasira ayo mateka
urabona nk'indirimbo njyewe ndirimbo za munyanshoza diyodoni n'umugabo bita erike senderi ziramfasha cyane kimwe n'iza mani marite burya ntabwo nzi amazina ariko ni ukuvuga ariko cyane cyane munyanshoza diyodoni hari hari hariyo uzi mu zo yaririmbye ushobora kuririmba igitero
bo sinshobora kuririmba ariko nk'inkura zo ku mugote cyangwa se nka mibirizi ntabwo nakubeshya ngo nzi ariko nzi ko muri aho ngaho rwose nka za mibirizi aho ngaho iriya remera y'abaforongo indirimbo ze zikunze kumufasha cyane rwose indirimbo za menyeshoza diyodoni zirimo kwibuka cyane ziramfasha twarabakundaga turababura hari n'undi mumama niba bamwita ndesasire kayirebwa niba ari we ugeze kuririmba indirimbo inkotanyi cyane
urakoze cyane kubwa kanya uduhaye kandi natwe turagerageza gucuranga zimwe muri izo ndirimbo z'abo bahanzi barimo Dieudonne munyanshoza twifuzaga ko uyu munsi tuba turi kumwe ariko kubera ibikorwa bitandukanye byo kwibuka arimo akanya kamubanye gatoya ariko ubutaha wenda tuzamwakira ndagushimiye cyane norbert
yego namwe murakoze kandi nkomeza kwihanganisha ababuze ababo yuko ari mu bihe bitoroshye ariko turi kumwe nshingana na egisosi paul kagame wabashije kugira icyo akora kugira ngo bamwe babashe kurokoka ni igikorwa cyari gikomeye cyane ni urugamba rutari rwose ariko yararutsinze natwe tuzagerageza tumube hafi tumukorere mu ngato urakoze cyane norbert kandi natwe turabihanganishije wowe n'abandi bari mu bihe byo kwibuka ugira umugoroba mwiza
sawa namwe edi
twakwibagirwa kirenga kayumba na rusagara gasasira gakora na rugambwa gisagara mu birigi azariya na rugema abo bose bagiye tukibakeneye
wari izingiro ry'ubwiza nyanza ya butare warashavuye twaje kunama
umuco ntasi w'amakuru umutima nk'ubwo yogaga mu imirambo icyuzi cyadigwa gitinze izirakarengane ziboroga ikizira kizira cyari imitwe mwima nkamushira rungu ikiyambika irungu wesero rwesaga inkindi gusumba kuvuga agahinda ntireza amagambo munyengangwatanazi nakagora munyangindi we n'amakuza twibuka akabandana na silivesitire nakagambirwa na tarisisi uribuka karemera na ntamwete kayigiwe na ngarambe maze impaka na humure gatera enoki na fatikaramu matiyasi na kagurube uribagirwa ni ugucumura
wari izingiro ry'ubwiza nyanza ya butare warashavuye twaje kunamira abawe b'inzirakarengane
gacuka budikaga imvura yeza musasama n'uburiri bwayo mwacumuye iki mwaziraga iki muhegurwa n'inkoramano rwabicuma yacu itagiraga ibicumuro ndemutse kibinja yiciwe n'uruhinja nyamiyaga kaga kibasiye ubutitsa ariko mwazize iki mbe nyanza ya butare rwabuhumbu na ntagugura kabera we na munyagasheke kwibuka sangara na saa sita na nzabamwita we na musoni twibuke gatera muyeye na kanamugire gregwari na mudacumura kayita nkore na rubirigita rwa buyonza ruhamiriza gashirebuka na kazungu abo bose turabibuka
wari izingiro ry'ubwiza nyanza ya butare warashavuye twaje kunamira abawe b'inzirakarengane
pangamanza amaso azenga kavumu kavuga gahimpundu mwendo nenda kurira nkuvuze umutima wanyu mutezerurema nyamagana ko wamaganaga induru zakwibasiye zitemana y'i rwanda gahanda kararwaga n'abandi berusatira indi
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi twibanze ahanini ku ruhare rwa muzika mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi twari twifuje kuba turi kumwe n'umuhanzi diodone munyanshoza wamenyekanye cyane mu ndirimbo zo kwibuka ah, ariko kubera gahunda zitandukanye ntabwo twashoboye kumubona ariko twakomeje gucuranga indirimbo ze twifuza ko zabanogeye cyane cyane zirimo nk'iyo nyanza ya butare mwarimo mwumva muri aka kanya kuri telefoni dufite ariko abakunzi b'ijwi ry'amerika dukomeje kuganira kazimiri wiriwe neza
mwiriwe neza edi yego uri hehe
ubu ndi i kigali aho bita igikondo igikondo ni amahoro
ni amahoro yego Ah, ibikorwa byo kwibuka aho ngaho byifashe gute
ibikorwa byo kwibuka byifashe neza turi kwitabira ibiganiro nta kibazo Mm. No- kuri iyi nsanganyamatsiko yacu rero wowe usanga uruhare rwa muzika cyangwa se abahanzi batandukanye barimo abakora indirimbo imivugo amakinamico n'ubutumwa bunyuze mu bishushanyo ah, usanga uruhare rwabo ari uruhe cyane cyane muri ibi bihe nk'ibi
Eh, umusanzu w'ubuhanzi turawubona cyane ko ubuhanzi nabwo burya bugira ijambo mu mibereho y'abaturage ushobora kumva indirimbo rwose ikaguha ubutumwa butuma wibuka ariko ukanahindura n'imyumvire wari ufite nawe ku bijyanye no kwibuka cyane cyane nk'uwo munyenshoza we niwe iwacu wamvuka niwe iwacu iyo za mibirizi indirimbo ze zagiye zidufasha cyane cyane nk'iyo ya mibirizi yahereyeho nyanza ya butare imfura zo ku mugote izo ndirimbo urazumva rwose ukumva ubutumwa burinjira urubyiruko rukabwi- bikadufasha Eh, n'imivugo turayumva ku maradiyo y'i kigali tuba tuyikurikirana cyane U- nawe uri uwo ku mubi- ku mibirizi
imibirizi neza neza Mm. bivuze ko Eh.
turiya dusozi n'abantu avugamo ushobora kuba ubazi
Eh, abantu benshi barambabazi rwose barabava bakanyatona banze mba mbumvamo kabisa
Mm.
Eh, mba mwumva amateka yawe nubwo wenda nari muto ariko Mm.
hari amakuru mbifiteho nanjye Mm. wari ufite imyaka Ariko ingahe icyo gihe rwo- nari mfite imyaka itatu itatu
Eh, Ah.
ariko rwose kwibuka indirimbo ziradufasha ukumva imivugo zihamya ibintu nk'ibyo biciye mu buhanzi hari icyo bihindura mu myumvire yacu yego yego kazimiri rero turagushimiye cyane wari uvuze ko ukomoka ku mi- mibirizi kandi diodone munyanshoza yaririmbye byinshi kuri mibirizi Ah, reka tugushimire ariko nanone dusabe mu buhanga bw'ibyuma baducurangire iyo ndirimbo mibirizi wikurikire n'abandi bakurikiye ijwi ry'amerika bumve ubutumwa buyikubiyemo urakoze cyane
ikaze nyumve ku ijana na kane n'ibice bitatu hano i kigali kabisa yego turakumva
sawa sawa mwakoze sawa mu buhanga bw'ibyuma mibirizi okay
iteka murane bazi icyo mwazize kandi nkanibaza icyo nawari yabungutse yewe kikanyobera yenda mibirizi ukuntu wari nziza warutuwe na beza warutatswe n'ibyiza none ubu usigaye imfubyi n'amatongo padiri boneza ni kanyabusozo yewe na singiyumva kwa mukwaya na kayumba kayibanda na sabimana urwanashyaka na gashugi kera na sinayobye bayiro na marisori nsabimana na kamanzi nkunda abatwara na kajanja kayitare na gahiri nzita abakuze na kayiranga rwaburindi na kageme abo bose n'imiryango yabo hasigaye ingerere iyo ni indirimbo mibirizi y'umuhanzi Dieudonne munyanshoza ni nayo ndirimbo ya mbere yasohoye ubwo yatangiraga kuririmba indirimbo zijyanye no kwibuka ahanini azirikana abazize jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda uyu nawe niwe twifuzaga kuba turi kumwe nawe muri iki kiganiro ariko ku bw'amahirwe make ntabwo twashoboye kumubona kubera gahunda zitandukanye ariko twakomeje kuganira n'abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi ino saha wiriwe neza
yego mwiriwe yego uri hehe
ndi mu burundi mu gisagara cya bujumbura mu kanyosha ni amahoro
ni amahoro buhoro buhoro turashima yego turimo turaganira ku ruhare rwa muzika mu kwibuka wowe usanga uruhare rwa muzika ruruhe
yego mu kwibuka mu rwanda abagize jenoside ni byiza mugabo nkasaba nimba hari abagize uruhara muri ubwo bwicanyi nimba buba bahari muri icyo gihe bofatwa bagashengezwa bagacirwa urubanza hama ibintu bikagenza neza bagasabiranira ikigongwe nicyo nubona aho mu rwanda kubera abantu nabo nabo nyine abagize uruhara mu rwanda bagize jenoside bose bofatwa bagacirwa imanza hama tugasaba tubandanya kwibuka ngaho mu rwanda kuko hapfuye abantu benshi abantu benshi bakahomera bunwa urakoze cyane urakoze cyane inosa aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi kandi nshimire n'abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi bifatanyije natwe muri iki kiganiro nubwo umutumirwa wacu Dieudonne munyanshoza tutashoboye kumubona ariko mwadufashije kugira ngo ikiganiro kigende neza nshimire pira hano mu buhanga bw'ibyuma wamfashije kubagezaho no kuyungurura aya majwi nshimire Desmond Conan wamfashije mu buhanga bw'ibyuma no gutunganya ikiganiro Oriane Itangishaka yamfashije cyane kugira ngo ashobore kugera kuri mwebwe mwifuzaga kugira ibyo muvuga cyangwa se n'ibitekerezo mutanga muri iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Edi Rwema ariko mbere y'uko dutandukana reka tubasigire indirimbo imfura zo ku mugote nayo yaririmbwe n'umuhanzi Dieudonne Munyanshoza hagati aho mbifurije amahoro n'amahirwe
bibaya